sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura.
kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu kun sagantaa filannoo faarfannaati filannoo faarfannaa har'aa keessattis kan dabareen isaanii ga'e qabannee istuudiyootti argamneerra kanaan faana faarfannaa keessan qabattee jirtu tizitaa tamasgeenii faarfannaa keessan kan isinii filluun eebbifamaa jechaa itti fufna.
gaarummaa daggafaa iluu abbaa booraa darimoo irraa haadha warraa isaa buusee goobanaaf abdannee gaarummaaf abdii gaarummaaf boontuu gaarummaaf maatii isaa hundaaf faaruu kana isiniif fileera buzunaa daggafaa naannoo beenjaa haadha isaa aadde shumatee gammachuuf dasee daggafaaf birqee bozonaaf sisay bozonaaf amantoota waldaa amdoo hundaaf faaruu kana isiniif fileera.
daani'eel taamiraat shawwalixaa aanaa dirree hincinnii irraa abbaa isaa obbo taamiraat walda maariyaamiif haadha isaa aadde margituu dasitaaf obboloota isaa hundumaaf dhaggeeffatootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera biqilaa rundaasaa boojji coqorsaa irraa maatii isaa hundaaf waldaa kiristaanaa maraaf hiriyoota isaaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
addunyaa xurii naannoo beenjaa irraa. haadha isaa aaddee raggaatu ittaanaaf obboleetti isaa masqalee waggaariif geetaachoo waggaariif faayisaa waggaariif faanosii asaffaaf faaruu kana nuuf filaa jedheera baacaa margaa billoo boshee irraa darajjii margaaf gaarumsaa margaaf tasfaa margaaf kabbadee margaaf faaruu kana nuuf filaa jedheera.
Jiru giddeen gocha saa jiru giddeen gocha.
daawit tolasaa adooroo jirmaa irraa abbaasaa obbo tolasaa eebbaa faadhasaa haadde maarituu qannootiif obboloota isaa hundaaf kamisoo tottoobaaf jaalallee isaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera gammachuu yaadasaa qelleem wallaggaa ganda alakuu sanagaa irraa soddaasaa nagaasaa qannoof mucaasaa lammii gammachuuf waldaa makaana yesus hundaatiifis. faarfannaa tokko naaffilaa jedheera.
Baacaa daggafaa aanaa diggaa irraa barnaabaas mitikuuf tigist baqqalaaf dastaa mirreessaaf taaddaluu tarfaaf shuundee fiixeef faaruu tokko nuuf filaa jedheera misgaanee geetaa guutoo giddaa irraa alamituu olaanaaf gaarummaa olaanaaf birmadduu qana'aaf tafarii fayyeef faaruu tokko nuuf filaa jedheera.
saamu'eel bal'axee gidaamee irraa abbaasaa obbo bal'axee habdiisaa faadhasaa addee tarfaatuu danuuf obboleettiisaa bilisee bal'axeef faarfannaa tokko naaf filaa jedheera taarikuu qajeelaa baabboo gambeel irraa qopheessitoota sagalee abdiitiif waldaa makaana yesus boondaa gulufaaf amantoota waldaa caalaa daabbus. akkasuma amantoota waldaa waamaa koobbaraatiif faarfannaa tokko naaffilaa jedheera galatoomii faarfannaan ittaanu kan keessan ittiin eebbifamtan.
Seenaa bira nabaatte ilba koolaa fi jabeessite. Dababaawu yemmuu ndaatabee siti taatee harka koo qabee iddoon ndaatabee tabiina koo yesus naaf taatee atuumna koo gafaraa koo gibiraati nabiraa inaamne yesusati dhuftee nabira dhaabaatte ilba koolaa fi jabeessite. Bareeraani mi'aani kakeen eessattuu inaani gadduwaa kakeen kanaaf daanda'u amaana koon si'i miiccuu gaarii naappa koon gafaraa koon gibiraati nabiraa inaamne yesuusati dhuftee nabira dhaabaatte ilba koonaaf jabeessite.
gammachuu dhaabaa aanaa gidaamii shuumee dhaabaaf annanee dhaabaaf amantoota hundaaf jiraataa dhaabaaf faaruu kana nuuf ilaa jedheera luba asmaraa baacaa naannoo beenjaa irraa haadha warraa isaa mijanee abshiruuf waldaa makaana yesuusii adareef ambisaa dhaabaaf firoota isaa hundaaf faaruu kana nuuf ilaa jedheera.
gammachuu yaadasaa qellem wallaggaa irraa soddaasaa nagaasaa qannoof lammii gammachuuf waldaa beetel makaana yesuus hundaatiif qopheessitootaaf alamnashiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera meetii mangashaa ganjii irraa abbaa ishee barsiisaa mangashaa abdiisaa haadha ishee adde hubaayyo biraanuutiif obboleessa ishee maammush mangashaaf margee mangashaaf faarfannaa tokko naaf filaa jetteetti.
Fayyisaa Mangistuu naannoo Beenjaa irraa Baacaa Morodaaf Alamuu Tarreessaaf Fiqaaduu Geetaachoof amantoota waldaa Sisigoo hundaaf faaruu kana nuuf ilaa jedheera. Hiikaa Ambisaa Baabboo Gambeellaa irraa amantoota waldaa Ambooloo Diillaaf Bal'inaa Hambaaf Abiraam Hambaaf Badhaasaa Hambaaf faaruu kana nuuf ilaa jedheera.
garee ana kan yaadu waa'ee koo kan beeku waaqayyoo jira waaqayyoo jira waaqayyoo jira waaqayyoo jira. Jira waaqayyoo jira waaqayyoo jira waaqayyoo jira waaqayyoo jira. Ana kan yaadu waa'ee koo kan beeku. waaqayyoo jira waaqayyoo jira waaqayyoo jira waaqayyoo jira waaqayyoo jira waaqayyoo jira. Waaqayyo jira Waaqayyo jira Waaqayyo jira. Akkan mambaan qabnee. Bakkeetti naanneessu gara nabjaa baatee duumessichiin darbaa guyyichi waaqayyoo afaan mul'atee ejji gargootee guyyaa barii kootee. Garee. Anakaan yaadu waa'ee kukaan beeku.
Loltuu mirreessaa Nagaash Baardaar irraa abbaa isaa obbo Nagaash Makonninii faala isaa adde kabbabush qadiidaaf Indaaluu Nagaashiif waldaa Giriileekii faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Taamiruu Baayisaa Ganjiirraa haadha warraasaa uummatee Hooliiqaaf Shibbiree Taamiruutiif Shittaayee Taamiruutiif Tolasaa Taamiruuf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barataa Balaayi Qana'aa Yuunivarsiitii Wallaggaa yookiin Naqqamtee irraa haadha isaa Addee Barreetuu Rooboof Fayyeeraa Qana'aaf Dinqiituu Qana'aaf Dammee Qana'aaf Faaruu tokko nu filaa jedheera. Gammachuu Dhaabaa Gidaamee irraa Shumee Dhaabaaf Amanee Dhaabaaf Amantoota hundaaf Jiraataa Dhaabaaf Faaruu kana nu filaa jedheera.
Adimaasuu Xiyyaaruu Anfiloorraa Chuuchee Tasfaatiif Masarat Tashoomeef Daraartuu Adimaasuuf Urgee Adimaasuuf Waldaa Guutuu Wangeelaa Bahaaf Faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Yaadasaa Makonnin Gullisoo irraa haadha warraa isaa kuulanii abdiisaaf abbaasaa obbo Makonnin wayyeessaaf Isaayyaas yaadasaaf addunyaa jaallataaf faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru galatoomaa faarfannaa ittaanuun eebbifamaatti.
Gooftaa gatii keessa baara darbe harka qabdaan galataa kenna harkatti hafe ulfaadhu karra jirta karoora korra waa'een koo guddina kootti dalgaa galeera ulfaadhu karra jirta karoora korra waa'een koo guddina kootti gaddaa ta'eera haleluuyaa haleluuyaa haleluuyaa. Kolfiina keessa jabaa dhaabee weeddisa. Reefu kukkuuka malee yoomna bari'e. Anoosicha marfaddaa miikalma koo ga'e. Koo gooftaa gatii keessa baara darbe. Harka qabdaa galataa kenna harkatti hafe. Ulfaadhu karra jirta karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti dalgaa galeera. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. asijjetaama saraa sana daangessu akeeka keedinni kaaratti nambisu ofumaa waa'ee kootiif walga'ii ta'a ulfaadhu nama garaa koo asiinan ga'a koo gooftaa gatii keessa baara darbe harkaa qabdaan galataa kenna harkatti hafe ulfaadhu karra jirtaa karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti dalgaa galeera. Ulfaadhu karra jirta karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti gaddaa ta'eera. Haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa. Lakkoo baay'ee namutee kan irri hin beekne. Hundun kunaa jeffa'ee malee na yaadne. Gaarii jedhee noseetaanii seetaan gungume. Dhibbuun kobaara dheeraa sinnaaf hiikame. Ta'u gooftaa gatii keessa baara darbe. Harka qabdaan galataa kenna harkatti hafe. Ulfaadhu karra jirtaa karoora korraa. Waa'een koo guddina kootti dalgaa galeera. Ulfaadhu karra jirta karoora korra. Waa'een koo guddina kootti gaddaa ta'eera. Haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa. Sichi eenyuun nadhaan kaana dura gore. Sitooyi daabila koo billaa keenjire. Utuma ni ilaalamoo iddoo gadiitti. Kudoorotee dabaaftee bakkee bal'aatti. Koo gooftaa gatii keessa baara darbe. Harkaa qabdaan galataa kenna harkatti hafe. Ulfaadhu karra jirta karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti dalgaa galeera. Ulfaadhu karra jirta karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti gaddaa ta'eera. Haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa. warri yoo lola sobaan dandaalabani maaloo eessaani ture warra mattuuni yommuu gooftaan duratti nadii bejersa diinni koo gaddoofiisa walitti labsa ta'u gooftaa gatii keessa baara darbe harkaa qabdaan galataa kenna harkatti hafe ulfaadhu karra jirta karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti dalgaa galeera. Ulfaadhu karra jirta karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti gadda. Alleluuyaa, Alleluuyaa. Alleluuyaa, Alleluuyaa. Alleluuyaa, Alleluuyaa. Alleluuyaa, Alleluuyaa. Alleluuyaa, Alleluuyaa. Alleluuyaa, Alleluuyaa. Alleluuyaa, Alleluuyaa.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jennee yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.